hey hey hey my people Eniola Badmus is off the market o Eniola Badmus is engaged Eniola Badmus is set to marry a dream man hi guys welcome back to Mama Soj vlog how you guys doing my name is Mama Soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video And if you have not subscribed, what are you waiting for? Subscribe so that you will not miss any of my updates about the celebrities. So guys, let's get into the video. Those of una wey I no know Eniola Badmus. Eniola Badmus now Yoruba actress wey be say she do act Yoruba movie. She don there for the industry for long time and she never married before. So now na rumor dey come say she's engaged. She's set to marry a Nigerian billionaire that based in america so now they dem wan about to do marriage so the man now come a lot of you now see eniola must wey be say she they do photo shoot uh for instagram wey be say she do picture uh, photo shoot of her birthday That one na engagement picture Now be that one my people. but a lot of people no know they do am private because she no want bring her anything a relationship come instagram because it talk say anything wey got to do with instagram relationship e no dey last social media relationship no dey last na make am keep am private so now na the husband say make she go lose her weight and now she dey always dey go do sport wey be say she dey upload anything about her gym now she don even lose weight little bit now wey be say she's looking beautiful more beautiful than before even all her picture wey she dey upload everything na na smile because she don see person wey be say go marry her the love of her life wey be say e wan settle down with am person wey me i really dey happy for her becos eniola deserve it because e don tey wey be say a lot of people wey be say dem dey bully her dem dey body shame her say na so she fat na so she no go see man wey go marry am and finally she don later see man wey be say e don ready to marry am wey be say e don already engage am wey be say dem say the wedding go hold for next month say eh dem don already plan dem don already fix the wedding date you know and me i really dey happy for her say she wan marry because eh, na really good actress wey be say i never see her wey be say she make problem for instagram once anyway me i dey happy say god don't put the people where we say that dey body shame her into shame say she don't see my way go marry him, and her friend really many of her friends they really they shocked because they no know say she feels the person way go marry him, and i still like the way we say she no give up on herself wey be say she can't let her dey go gym now herself she don't dey reduce her body don't dey dey okay because the man they encourage him say she go feel lose her weight you know because if she lose her weight she go he go see help am little bit you know and i like the way be say e lis ten to the man and If e they try to go gym every time go dey reduce her weight you know my own advice for her be say make she just the way she just keep her relationship private wey be say she know they put am for social media na ain't good o because any marriage we don't enter social media these social media people they go like to destroy the marriage na that time dem go come go demand man instagram dey talk say ni alabadumọ too fat now, so she too be now so she be like that why won't marry him? so she just keep am private and now the engagement picture we know wey be say they do now im be say they e show for the screen wey be say on a they see so so she don't set to marry and are they happy for am we be say i just pray make dis marriage last maybe say enemy of progress make they no go scatter am for her. maybe say if she do the marriage finish make the marriage last and make she just keep the marriage private because this social media no be everybody wey you see now they happy for you last last eniola badmus eh, eh, e come later settle that eh, one marriage so we be say the man don engage am so me i dey happy for him. and god go bless that man and i pray baby say no be say the man will come see come finish Now later you go The man will come dump him. i just pray may e last so maybe no be all those kind man wey be say I chop and go -huh. i just pray maybe say maybe the kind man will be say bad badmus dey want wey be say i just know say before eniola bad fit collect collaring. e don't know say the man dey okay for am say the man na person wey be say if he marry if he dey together with and i just like am like that. and this one wey be say dem come tok say the man na america na the man be say the man no dey nigeria say na america na e dey hmm na wow so ah, eniola badmus na come one come pack go america be e go come later let the man come to nigeria come meet and na that one na we never know so if i get any information about maybe the man won't pack come nigeria come dey stay with eniola badmus or eniola badmus won't move to america go meet the man after the wedding i go let on I know so my people now this one i get to talk for this matter so i go like to end the video for you. if you never subscribe may you subscribe so you not go miss any celebrities gist wey i dey upload so may na take care till i come on our way next time on una bye bye see you guys in my next video bye guys